mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbahaye ikaze mu biganiro byanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri desa sekani dolari ni uwo mushahara bambwiye nanjye numvise desa sekani dolari aha ndavuga reka ngende gukora ako kazi acitseyo na natanu na ronse uwo ni umwe mu bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi bari bajyanywe mu bihugu by'abarabo bijejwe akazi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yibanda ku burundi abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi barenga magana inani nibo bajyanywe mu bihugu by'abarabu umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu bamwe muri abo batashye baramugaye kubera amabi bakorewe abandi baracyafungiranye muri ibyo bihugu ishyirahamwe onrtc uwe ton frere ryagize amaperereza kuri iki kibazo risaba leta y'u Burundi gushyiraho itsinda ryigenga rirwanya icuruzwa ry'abantu nk'uko yabyiyemeje mu bihumbi bibiri na cumi na kane umunyamakuru w'ijwi ry'amerika heroje birikaneza adufitiye inkuru irambuye bose hamwe abakenyezi n'abigeme batwawe mu bihugu by'abarabu na majana umunani na mirongo ibiri na bane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bonyene nk'uko biri mu cegeranyo ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu onrct uwe ton frere mu gifaransa kivyerekana metre prime mbaruke yatwara iryo shirahamwe mugabo avuga ko ibitigiri vy'abari yari umurengera abariyo bobo bashika ibihumbi n'ibihumbi kuko abo twavuze nabo gusa twashoboye gutohoza ko tukamenya badandajwe mu mwaka umwe gusa ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu bagiye muri uwo mwaka harimo uwo mukenyezi w'imyaka mirongo itatu n'umwe w'abana babiri bambwiye ngende gukora akazi ko gutekera aba universitere kubera amarongo amarongo niyo azotwica twebwe abakobwa desa sekani dolari niko n'uwo mushahara bambwiye nanjye numvise desa sekani dolari aha ndavuga reka ngende gukora ako kazi nshitseyo na natanu na ronse ebana umuntu ebana ko aragenda mu hariya muri yamananje wari kijuju walayi kubera akazi kariya ni esclave kubera na kuryama no kuryara umwanya ntibashobora kuguha indya ebana ukabona nyine ko barajya turetse kwicishwa kigoyi uwo mukenyezi ntiyakoze akazi yabwiwe n'ishirahamwe ryamukuye mu burundi mu gitondo kuva mu gitondo mu masaa mbiri bura paka mu ijoro saa munani y'ijoro utararyama nta mwanya ushobora kuguma utakoze akazi iyo ushobora kusiza amazi kubera gusa ubandanye ukora akazi kubera gusa nuronga umwanya wo kuruhuka ari umwanya amaraso akava mu mazuru ndamubwiye mabuze ndamubwira ajye ndarushe akambwira gusa afata umwana urushe ushaka uruhe ushaka ureke akazi uragakora nubwo yatawe mu ibarabara akamara iminsi ibiri ayerera atazi yaja imbere yo kuronka abatanzaniya n'abanyarwanda bamweretse umurundi yamugejeje ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwa kuwait aho yamaze indwi zibiri bakamufasha kuronka ivya ibyangombwa vyiwe kuko yari yavyatswe yitwa ko ari mu bagize amahirwe muri abo bari hariya muri Oman na Arabie Saoudite baramushurashuza ku buryo babanza kumuha ibyayura mutwe bakamushurashuza atumva kandi nabo baba bariko baramushurashuza nabone baba babinyoye gutyo rero ugaca usanga rero arasinzikarijwe ubuzima bimwe bikomeye abitwa abana nabo no kuvuga batarakwiza imyaka cumi n'umunani bashobora kubakinisha imwe bita porunogarafi hanyuma ikindi naco bashobora kubakoresha kubagurisha ibimba vy'umubiri ura amafyigo ura amahaha ura imitima n'igitigu hariho kandi n'ivyo bakoresha vyerekeye ibikorwa biruhisha bakamukoropesha nk'iyetaje y'amagorofa nk'atandatu canke umunani ari umwe kandi akabikora misi yose agatema n'ivyatsi akongera akagira n'isuku ry'umwana ibintu nk'ivyo usanga rero birababaje cane ivyo metre mbaruke yavuga abifitiye ubuhamya mu kwezi kw'icumi na rimwe barakiye ku kibuga c'indege ca bujumbura umwigeme ashika rero ku kibuga c'indege ca bujumbura atavuga mbere novuga nti amugaye bamwe uh, bita kuba umukehabwenge pararizi kubera amabi yakorewe muri ico gihugu yajanye eh, n'ubushurashuzi buteye ubwoba bukabije kuko nibwo bwamutumye mbere aza yasinzikarije ubuzima akaza atavuga kubwizo ngaruka mbi zirindwe umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yariyumviriye imigambi yayibwiye abakenguza amateka mu ndwi heze aremenya mitwe Les stratégies qu'on qu envisage, c'est d'entrer en contact avec les ministères des Affaires étrangères, avec lesquels nous sommes en permanente communication.
inzira turiko turiyumvira ni ukuvugana n'abajejwe imigenderanire muri ivyo bihugu kugira ngo turungike intumwa itahukana abantu benshi bashoboka intambamyi dufise aha nta banga ririmwo ni ubukene bw'uburyo sinibaza ko ambasade yacu ifise uburyo bwo gufatira indege abayitura bose tuvuge ko abantu nka mirongo itatu canke mirongo ine bayituye itike imwe ni amadolari igihumbi harura mumve
Un billet d'avion coûtant en moyenne 1000 dollars, vous faites le compte.
ariko hari ibindi leta yiyemeje amashirahamwe yigenga yisaba gukora dusaba leta n'uno munsi yuko yogerageza gushyiraho mu ngiro bitegekanijwe n'itegeko rigwanya urwo rudaraza rw'abantu kuko mu ngingo yaryo ya- y'iryo tegeko ingingo y'indwi n'umunani rirategekanya neza yuko leta izoshyiraho umugwi w'igihugu wigenga uzoba ujejwe kurwanya urwo rudaraza rw'abantu kandi twe turiteguye gufasha leta muri ico gikorwa ariko kandi mu kigabane ca gatanu cy'iryo tegeko nyene turiko turavuga kiravuga neza yuko abakozwe ku n'urwo rudaraza rw'abantu abo bigeme n'abagore bazoshobora gukingirwa mbere no gutahukanwa uko biri kose leta ntiyishimira urudandazwa rw'abene burundi L'un des châtiments, en tout cas, que, que moi je connais, c'est que euh, le Burundi est listé euh, très régulièrement par. euh, igihano kimwe mu vyo nzi ni uko uburundi buri ku rutonde rw'ibihugu bikorwamo urudandazwa rw'abantu mu karere bivugwa kenshi n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu ntibiduhimbara uburundi buri mu bihugu bifise amategeko meza yanditse ari ikibazo nyamukuru tuyakoze iki mu gipolisi n'ubutungane bakora iki police fait Qu'est-ce que la justice fait ku mwaka ku mwaka ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe agwanya urudandazwa rwa kiremwamuntu ku isi yose vyerekana ko rwinjiza n'imiburiburi amamiliyaridi mirongo itatu n'abiri y'amadolari y'abanyamerika eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika birakomeje nk'uko ishami rya oni ryita ku buzima oms yabitangaje mu cyegeranyo cyaryo cy'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu igituntu cyahitanye abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani ku isi yose oms ivuga kandi ko abantu bagera kuri miliyoni icumi bandura igituntu buri mwaka ku isi muri raporo ya oms y'uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ibihugu by'uburundi n'u rwanda bivugwamo ko byari bifite abantu ibihumbi cumi na bibiri na magana atandatu na batandatu bari barwaye igituntu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byombi hamwe gusuzuma indwara y'igituntu biragoye kandi bifata igihe umwigeme kamariza mireille ashobora kubona uburyo bwo kubyihutisha kubinyarutsa nk'uko babivuga mu kirundi arimo harabikoraho ubushakashatsi muri kaminuza ya stanford muri leta ya california inaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi umwigeme kamariza haratangira asobanura impamvu yatumye agira igitekerezo cyo gukora ubwo bushakashatsi i burundi no no mu bindi bihugu biherereye hariya iwacu igituntu ni indwara ubu gikomeye ariko itavugwa cyane urabona sida abantu barayivuga kenshi kenshi nibe- eka na malariya ariko igituntu ntiki- ntikivugwa cyane nk'izo zindi ndwara none se ni ukubera ko baba bavuga se yuko indwara y'igituntu ari indwara y'abakene ariyo bikaba ariyo mpamvu itavugwa cyane nibyo birashoboka birashoboka kuba ari ibyo kubera abantu b'abakene nibo kenshi ah, usanga badashoboye gu- guhanza umuganga Mm.
nimba naho baba bahanze umu- bahambije umuganga kenshi ugaca usanga umuganga ntashoboye kubisobanura yuko yarwaye igituntu ariko cyane cyane ingorane ni uko nta nta miti ihari i- i- ivura neza igaheza igituntu kenshi aba yirwaye igituntu iragaruka rero abo bantu badasubiye badashoboye badafite uburyo bwo gushobora kwa muganga ugaca usanga babandanije barwaye bakaba bandukiza abandi muri ubwo bushakashatsi ukora bwo gusuzuma watubwiraho muri makeya uko byifashe ego jewe ndi muri doctora ino bayita phd rero ibyo bi- bisigura ni uko mara eh, imyaka ndiko ndanonosora ubushakashatsi bwi- bw'igituntu n'ingene i- i- igwaza abantu Ah, rero tu- tubaye kumenya ingene igwaza abantu dushobora no ku- ku- guhinyuza ingene dushobora kuyivuza mu bantu Eh, rero nizo ndimwo ubu ngubu gusuzuma igituntu birakorwa hanyuma we igishyashya uzanye n'iki gishyashya urimo ukoraho ubushakashatsi unonosora n'iki urumva ugusuzuma kw'igituntu kurahari ubu unye ariko uko kuntu abaganga n'abandi bakozi bakoresha bwa- bwanonosowe haciye imyaka iha- i- ijana eee aba kera cyane rwose urumva n'ibintu bya- u- ukuntu iyo ibyo nita metode tekinoloji dukoresha ubu unye ni ni- ni ibintu bya kera U- indwara igituntu haciye imyaka myinshi yarashoboye kumenya ingene iyobeza ah, abantu kugira ngo ntibayi- ntibayitore rero jewe nzanye u- ubundi buryo bushasha bita moderne ah? Ah, bushasha bushobora ku- gusobanura neza bugatora igituntu aho biri ah, bugashobora ku- ku- ku- gufasha abaganga kumenya n'ingoga ah, uwo munsi nyene ko abo bantu barwaye igituntu canke batarwaye igituntu uyu munsi nshobora kujya kwa muganga n'ubwo buryo bwawe bagahita bamenya ko ndwaye igituntu n'aho ki- n'uko nkirwaye n'uko kimeze Uru- eh, urumva oya, abantu bakoresha culture ah, ni ukuvuga ba- baragerageza bafata umwanya kugira barabe nimba ico gituntu gishobora gukura Ah, bigaca bifata nk'amezi abiri jewe i- i- um, ico noyita ni produit wanje ishobora gutuma umuntu am- abona yuko ufise igituntu mu mu minota mirongo itatu Mm, ubwo nyene mm, urumva rero ari umuntu yarinze kuva kure aja kwa muganga kugira ah, agire amatesite ntarinda kurindira amasemene n'ama- n'amezi mm.
kugira ngo ashobore kumenya inyishu baca bamuhereza inyishu uwo munsi nyene uwo ni umwigeme kamariza mireye umurundikazi wiga muri kaminuza ya stanford muri leta ya california inaha muri leta zunze ubumwe za amerika avuga ku bushakashatsi arimo gukora bwo kwihutisha ibipimo by'indwara y'igituntu
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti turi kumwe ubu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu noneho ni ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza ye erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio y'ijambo gisamiranira ku ijwi ry'amerika muti uno munsi ikiyago cya politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara y'amakamba ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere ibubamfu bwanjye widondore nitwa mpabona yo jacqueline nkaba ndi umukuru w'umutumba kabondo mukuru w'umutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane nitwa ndiwe n'umuryango yohana nkaba ndongoye isiramwe mpareke muri ikomere ya nyanza rake murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro murakoze kumbi ikaze ubundi turi kumwe nitwa nibogora rene nkaba ndi boneza muri mukenyezi imenye inyanzarake abo n'abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro jerome nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine nyanzarake mu ntara y'amakamba mpereye ku mukuru w'umutumba kabondo ukivuga gute muri rusange muri rusange ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezerererwa kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuja mu masentare no hirya no hino arivyo vyiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta rwanko ruzamwo rw'akazikira usanga n'imiryango iguma ifatanye mu nda umukenyezi ariko ivyo niwe abikora umukenyezi arabikora neza cane reka ngende kwandiwe n'umuryango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwebwe nk'abagabo muri ko muravyitegereza mubivuga gute twebwe tubivuga kuko turabisigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga dufisemwo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twama tuzana ni ukuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimwo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonyemo abakenyezi hari ijambo basikirize nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyene barafise uruhara kandi barasoboye ariko abo bakenyezi uvuze muri mipareke si imperekeze simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi ba- barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo oh, iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe abo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufise ivyemezi bihe mwebwe twe turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwo n'intambara rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora rwose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hamwe amahoro murabikora rwose ibihe murabise ivyo mukwerekana mumaze gukora ego mwe turafise ibyo twerekana tuma- tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabereka ujya ubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure kuko kuba uri wenyene utwaye itongo wenyene ntibiguha amahoro uturorero tw'abakenyezi baba baraserutse muri icyo gikorwa tukabibona neza uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse muri ico gikorwa mukabibona neza akarorero hariho umudamu yitwa nibogora rene ari muri mukenyezi imenya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo jacqueline umukuru w'umutumba wo mu kabondo ibi twemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezerewe kandi tukabona n'ibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye ba bakenyezi hakaba n'uwundi mukenyezi yitwa nimenya gororiyoza akorera ku wundi mutumba nyabutare ibyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo iyo bamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibi twemeza nuko iyo duhwanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yokwama ahubwo azaja mu ntwaro akaza araja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera Ibi tu- iki twemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi ikindi naho babonye hagiye abagabo bonyine bakavuga ati mbega ba bakenyezi b'imbonezi uno munsi bari hehe hari n'aho babankira ati tutabonye ba bakenyezi ntitwemera nimuta- nimubazane bajya abakenyezi kugira badufashe n'ibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwadutuma ibishinga ntahe abaza gushinga igishinga ntahe twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijanye no gutatura amatati y'amatongo igikorwa cy'abakenyezi mu gutatira amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mbega ndiwe n'umuryango nta ntambamyi zozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi intambamyi ziba zibangamiye igikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyirahamwe ntacyo mbona abo bakenyezi ni ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufas- ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyangwa amagi ikindi nacyo gikomeye mu bijyanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa ariko icyo ni igituma ba- ba- bakora icyo gikorwa Mu- iyo bariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose nta kintu bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo- byoba ari ibyo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana ba- abagabo babo bara- ba- ba- barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro jewe aho ngeza n'abo dukorana cyangwa ni- n'abo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe Em, cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatongo twe turafiseho intamba turafise nk'aho inyanzara abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatata y'amatongo inyanzara ke byaretse ko dutora umuti ukwiye bi- bi- biboneka turafise abantu bamwe bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kuti- kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri ko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izo ari intambamye naho tubikora hariho ahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyure kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri aguma nayo akajirya ntibagabu- bagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu aguma nayo umutima mubi kuri aho rero hariyo intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva aho inyanzara ke gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo ni gwiwe nk'uwo afise intambamyi nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu ntimuvuze ngo ni akagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite ni akagwi kameze gute barafise komite nyene yabo turamaze kuja turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera izo- ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka aha ibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka ku kugira basubire ku ishuri
intambamyi zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo intambamyi umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo ni uko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wowe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamyi uronka kuko wogira intambamyi muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira, muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu, mu nzego ategerezwa kubaha umugabo akamu, akamubwira ibikorwa byose agiyemwo akaca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamyi dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka ibikorwa vyo mu nzu murabifatanya na- n'ico gikorwa cyo kunywanisha abantu turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogaramu akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya ivy'urugo ibikorwa vyo mu nzu rero ntibikiri intambamyi oya ibikorwa vyo mu nzu ntibikiri intambamyi aho biba intambamyi ni aho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogaramu ibikorwa vyo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa vy'igihugu haravugwa kandi kera i- abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba uyu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivy'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha amanama yo kubajinjibura kugira nabo baja habona nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba nta mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bijanye ni mu matora duherukamwo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo ba- ba- barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye aka- umutumba wa kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo atari bake uyu zakerine hitoze abagabo bat- batari bake ariko araronka amajwi ku buryo atanabaronse nta- atabaronse n'igice cyayo yaronse yaronse amajwi angana iki gajaki narose amajwi amajana icenda na mirongo itatu uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana ane na mirongo itandatu n'ane yari umugabo yari umugabo ni ukuvuga rero ngaha ibijyanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buzi bwose mu dukuko utwo ari two twose tujyanye no mu kibano ari mu bijyanye n'amashyirahamwe mato mato udushyirahamwe two kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza baramenyera ibintu bijyanye n'ibyo kwiteza imbere n'ibyo kurongora abandi no guserura ibyiyumviro bya bindi by'uko mu gihe hageze mu gufata ingingo cyangwa urubanza rugiye mu mwiherero y'uko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mbega mwibwira ko twokora iki cyangwa icyo twisikiriza ni nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukaca duteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafise ibyiyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyiyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibijanye n'ingo ibijanye n'ikibano bobo bama muhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bama ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo bya bintu by'abakenyezi baca bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze mu bisanzwe turabahanura nk'uko turi mboneza imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubahe umugabo nicyo gikorwa kinini imbere ubu turiko turakora gisigaye kugira ngo igikorwa cyo gutatura amatati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwa iki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi bashobora gutatura amatati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona rwose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rudasanzwe mu gihugu nta bagabo bakiri intambamyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu aho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abatarazizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafite isoko bingura igihugu hari icyo kugwaga jakiri hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba abashinga ntahe baba abagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko hoba inyigisho mu bataratahura urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine nyanzarake mu gutatura amatati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu ari bo nibogora rene aserukira mukenyezi imenya nkaba n'imbonezi nyanzarake wakoze kwitaba kino kiganiro yego murakoze namwe ndiwe n'umuryango yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mugongo na mipareke hano nyanzarake wakoze kwitaba kino kiganiro namwe mwakoze
nkaba nanjye nitwa mpaboneyo jacqueline mukuru w'umutumba kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntayo batarajijuka barekura abakenyezi babo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze namwe uwo nishimiye ni wowe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya amerika jerome neza kiremesheje ntimuranibwe mu banki no mu byanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije tukaba dushimiye mwese rero kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri rashad smith afatanije na fasel gebreyeho ubwo rero kuri mikoro mukaba mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nongera kubashimira byimazeyo kuba mukurikira ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika birakomeje kandi ntimuze gucikwa n'andi makuru isamoya n'igice mugire ibihe byiza